make una good evening my country people. we don carry our matter come we don carry our tori come again from campus veda of federal university of agriculture abeokuta inside the land of alabata i hope say i meet all of una well i hope say una dey alright da guy i hope say i meet all of una very very well my name na adebayo zeyina na that skin girl we don carry our tori come again as i don talk from campus veda of federal university of agriculture abeokuta make we shabali take the small tori as we don always take am before we go chook hand inside the full matter the tori wey dey my table this evening na about politics dem na politics matter we gather come this night the first tori wey dey look at my face wey dey whistle wey dey look at me with one kind eye yarn say senator dino melaye win in win senatorial seat for im state the next story wey dey my table this evening talk say queens college fire happen for the school. The next story wey dey my table this evening yarn say pdp the peoples democratic party call for immediate arrest of adamawa rec commissioner The last story wey we go look at this evening yarn say waziri tambuwa also win a senatorial seat for im state make una dey with my country people before you go chook hand inside the full matter. welcome back my pipo make we chuka inside di matter as we dey always take am former kogi west senator dino melaye win di peoples democratic party governorship primary in kogi state e put three hundred and thirteen votes to defeat idoko ilona who had one hundred and twenty-four votes so as e dey so dino melaye na di pdp governorship candidate for kogi state The next story wey dey my table this evening yarn say fire happun for Queens college in lagos The fire state service confam say a fire outbreak happun for di school around yaba area it was gathered as we take gather am say di fire start in two room quarter located behind di school staff quarters we sha thank god say di fire service pipo reach there fast fast di next story wey dey my table this evening tok say the peoples democratic party don call for the arrest of the adamawa state resident electoral commissioner udu ari for declaring the apc candidate aishat ahmed the winner of the governorship election dem tok say di election na still inconclusive di ref go declare aisha the winner so make dem arrest am wahala for all these politicians dem the next one wey dey my table this wey we go look at wey be the last one this evening talk say waziri itambuwa win di senatorial district election for sokoto tambuwa wey be di candidate of pdp defeat senator defeat the sitting senator Baba Dambuwa with a total margin of four thousand nine hundred and seventy-six. As we all know, people wey watch football today as we take see am Arsenal dem dey draw today with West Ham. West Ham help dem drag am. West Ham chook one West Ham Arsenal dem and West Ham dem carry the same leg chook inside one trouser as west ham no wan gree for them west ham sef need point as dem no see dem be dem ensure say dem drag the point dem share the point with them i dey happy and today you know say i be man u fan man united win today na another joy be that na today we go stop for today my country people na me una go dey lis ten to na una dey dey win make una no forget say make una dey thank god in any situation wey una meet una say whether good or bad na baba god dey run everything and na him fit make everything dey alright if things dey go smoothly still dey thank am still dey praise am still dey ask for am because na him still fit dey whether I make e dey grow and if it na the other way round na only him fit turn things around for the good till next week we go meet again make una no forget to dey follow us on our social media handle instagram campus cedar funab twitter can post it that now. facebook can post it that funa Now have if una get our whatsapp number make una no forget to always follow our status we dey always drop hot hot as e dey hot we no dey allow am cold at all i still remain your favorite. guy adebayo zeyinam na black skin girl till next week we meet again una take care of una sef and don't forget to dey thank god bye.